hello my correct people. hmm my people, as i wake up now i see say they say oloritobi secret alejo ehn They say oloritobi secret don't expose o say di woman when he help Toby carry pikin when Toby for carry pikin from hey say the secret don't expose and according to what we dey hear we even hear say they say her friend her friend wey Eh, maybe oloritobi promise her money don't give her maybe now that one sef don't join don't join release the secret my correct people. hey as i hear this one eh, my body shocked me o oh. like the wen e so call here yeah why oloritobi come dey do like this now This one will be say we all happy put say ah oloritobi philip don't bump again now we come to hear another one now for social media my people. another Jesus. now we don hear now This one sef e shortalize me my people. so why welcome to bose corners tv if not today be the first time one they come and cross my channel don't forget to hit on the subscribe button and the notification bell so that anytime we the carry gist dey come una go dey see and for those wey they go they come god go bless now oya oh, guys May we enter wetin carry and come here this evening according to wetin dis her friend dey tok e say tell oloritobi Phillips say make e no hide anything from He say make she tell caviarcy concerning the pregnancy how the baby stayed there? you understand say she because of say the person say na na she na make in short eh make una dey lis ten dey go my correct pipo we no even believe before say olori tobi fit do dis kain tin you understand dis kain tin wey olori philip do di tin sef who cause we no be believe say ah ah say olori of all pipo say e go fit do dis kain tin wen e do come out so everybody dey shocked i no know why she con go do am you understand is it because of ivf na im make she come go do am you understand That means all those belle wey she dey carry no be her belle my people. and na im make am oloritobi philip dey run from to do dna hey wonder shall never end This one sef shortalize me o oh. my people. hmm kabiyesi now eh e don talk say e don realize say the things when people be they talk before concerning oloritobi philip say ah He say not be lie o He say oloritobi philip all the whole thing whether they talk before say na true say be dey think say maybe because of say they no like her. na im make that they talk like that. Now now kabiyesi don't believe say ah Now true that they talk my correct people, hmm na now eh everywhere don make gbosakposa for oloritobi philip When people dey talk, say no be oloritobi philip born dis pikin i dey vex for them. di tin dey vex me everything don open fowl nyash don open to oh, my people. dem say finally the woman wen e born dis pikin don come out o oh. di tin shocktalize me e people. pipo oh. People mouth open o my people. hmm di tin shock me eh i no even sit down as i look dis gist eh i be no wan carry am oh. but i say okay make i carry make i hear make i see wetin people go take react if you see the way when they tell humiliate oloritobi philip eh oloritobi don see say e no know say This kind humiliation eh say e go come oh my people. They humiliate and well well oloritobi feda don't come down because of say wetin happen because she go carry wetin not be her own why she can't do like that? na by force to get belle i mean na by force to born for the king even that time when people dey tok say oloritobi not get belle i ah, dey even dey fight them say abeg make una keep quiet who tell una say oloritobi no get belle i dey fight dem say make una no dey talk like that again say oloritobi say e get belle now now heavy secret don dey come out to make i say allege say oloritobi philip say im e yansh don open everywhere don make zaga hmm my correct pipo di full gist now be say oni of ife don find out o See, Olori Tobi, not be really born those children, oh. You understand? Hey, oh. The thing say eh, Shokta light Kabiyesi say, which kind of wahala come be this one? There be no one talk and come out too. Na the woman, you understand? Na him come talk and come out. now na surrogate Now she do. I no come know my people. I don't feel argue. I don't feel deny for how. oh. God, mm-hmm. i not dey there wit her na only god now he go see am true. my correct people di things when i hear eh, for social media i don't know how to put them for ground though my correct people. <laughs> yeah they say oh oloritobi philip say used okay now how you go come used use sardenika dna you understand e go say e go carry tadenika tadenika una three years him mama no go let am carry am na hmm my pipo dem say wonder shall never end say na e go use tadenika dna tadenika dna na only of ife na im born tadenika o my pipo sometimes eh mm, leave everything for god na wetin Good. <laughs> according to the gist wey we hear dem say e get one woman dis woman wey di picture dey here so say eh, oloritobi eh, say e, e, e born pikin eh, oloritobi come dey nurse di woman you understand as e dey nurse am and dem no come see di pikin children wen e born dem no see am with the woman you understand my people. so na that one come make pipo come dey doubt say abi na oloritobi na im carry dis woman children since they we no see the woman children shebi una dey hear me so my correct people, dis woman wey dem say e born these children so dem say as he born pikin dem no come see the children for her hand say because of say oloritobi don carry the children and he don promise the woman say he go pay am he go take care of am you understand and people na come begin dey find these children dem no see am na later on dem come know say na oloritobi na im collect the children from the woman hand because of say dem get agreement say he wan pay am my correct people dem say oloritobi He wan just pepper you oloris for palace say Marian and runke say dem dey plan dem bin dey plan who go first born pikin for See, you understand na im make am olori eh, eh, tobi philip come go do wetin he do so make e be say na she na im be the first person when he come go born the pikin my correct pipo now wen oloritobi come do dis kain tin na wetin she wan gain trouble trouble don full everywhere